iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri efuperi ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda mu burundi turi ku mirongo migufi ya shotiwevu kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'imwe na metero mirongo ine n'imwe badukurikira ku rubuga rwacu rwa interineti mwatwumvira kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu mwaramutse neza nshuti mwese mwuduteze amatwi ni edi rwema ubasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu y'aka kanya uyu munsi ni ku cyumweru turahera ku makuru y'akarere k'ibiyaga bigari arakurikirwa n'ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu rwanda hanyuma guhera isaa kumi n'ebyiri turabagezaho ikiganiro dusangira ijambo amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari mu burundi haravugwa ikibazo cy'abana bakoreshwa imirimo ivunanye mu gihe cy'ibiruhuko ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika eloge wiri kaneza je igituma niyumviye kuzanga nacasinze ndondera amahera y'amakaye y'ishuri umubyeyi nawe ndamworohereza ayo bampa cenda yatwara muhira nkayabika kugira umugozi kw'icenda kugeze ndone kugura niforume n'amakaye mezi nawe atoyibanje uwo ni umwe mu banyeshure bari mu kiruhuko bahisemwo kuja gufyatura amatafari kugira bigurire ibikoresho vy'ishure bongere basahirize n'imiryango yabo we na bagenzi be bemeza ko igikorwa kibafitiye akamaro kanini abana bo mu kiyange muri zone ya buterere mu buraruko bwa bujumbura kubera ndonka amahera y'agashati kugenda kw'ishuri ku munsi iva ahige bamemba igihumbi amajana indwi cengura nk'agashati cyangwa ikaba mbiri urabona imwe kubanza ngaha urabona iyo turi mu buruhuko dushobora nyine kurondera akazi kubera dufunguye aya mafaranga tuba twayabizi kubera akazi azodufasha igihe cy'ishuri forume ijana ni turuwasa ku munsi hagiye nta amademire cyangwa imisenke cyangwa amademire senkisi urabona nk'umubyeyi ashobora kuba yabuze kimwe gusa yarondeye bikeya nanjye nkaca nongerereza je igituma niyumviye kuzanga nacasinze ndondera amahera y'amakaye y'ishuri umuvyeyi nawe ndamworohereza ayo bampa ca ndayatwara muhira nkayabika kugira umugozi kw'icenda kugeze ndone kugura niforume n'amakaye mezi nawe atoyibanje umumaro w'ako kazi n'abavyeyi barawubona ubu mugabo bari mu bafise abana bafaturira aho ku kiyange twebwe abavyeyi biradushimisha kubera abana nk'ubu unye bari mu buruhuko baca baja rero guca amafaranga hanyuma ayo mafaranga nayo niyo bazoheza amwe bakayaguramwo nk'ibikoresho ayandi nayo bakayaduha twebwe abavyeyi akadufasha mu rugo bibarinda ubunebwe bariko barakora rero bariko bakora ibikorwa bizofasha abo bana bizozana iterambere mu rugo na twebwe abavyeyi biraturuhura kuko kuja kwicara canke kuja mu marigara ataco abo abafasha atanyungu bibaha bopfuma baza ngaha anye bagakora akazi hanyuma bakaronka amafaranga yo kwifashisha eka n'abakoresha aba bana basigura ko bibafitiye akamaro bavuga ko gukora imirimo itandukanye mu gihe c'uburuhuko bibarinda kunyuyayura mutwe n'izindi ngeso mbi hejuru y'ukuronka agahembo tubakingira kuguma mu gisagara ngo bagume baja muri za ngeso mbi zo kunywa urumogi canke zo gukora ibidashoboka vyose mwana twebwe ngaho abana ingene bakora hari ivyo bita vutafari amajana atatu ziba zitwa iforoma ijana n'itanu aho umwana bakoreye tuvuge ane n'itanu hariho abana rero umwana ashobora kugenda kugera saa yine akaba akoreye bibiri bitatu kandi hari n'abaja ku ishuri bahora baca baja ku ishuri bahejeje gukora nta muntu akoresha umwana ngo ngo amunanitse umwana wenyine akubareye indaretse naho nyene umuharura ico yakoze muri iki gihe c'ikiruhuko ndabona udukorwa nk'utu abana butwijukira bakaza bakadukora muri kino gihe abanyeshure bo mu mashuri mato mato n'ayisumbuye bari mu ruhuko bukuru umuhinga yize ibijanye n'iyifato sakafine ntiyakire arashima imigambi itandukanye ishyirwa mu ngiro n'amashyirahamwe igatuma abana bakora iyindi mirimo ahamagarira abavyeyi nabo kwimenyereza kuganira n'abana babo na cane cane mu nzira yo kubarinda kugwa mu ngeso mbi nta kama rero novuga ntintera sinogatera cane cane abana canke abo bajene aho ubwo dushaka akama twotera twagatera abavyeyi kuko nibo bafise uruhara rukomeye muri buno buruhuko uruhara rwa mbere ni uko umuvyeyi umwana ari mu buruhuko abwiriza kumukurikirana kubera kare abavyeyi bahebera ishuri mugabo umwana ari mu buruhuko ishuri ntibari birimwo ni umuvyeyi wenyene abwiriza kumukurikirana mu kumukurikirana rero icyo yokora ni uko amurondera icyo akora umwana ntiyirigwe ataca ariko arakora ngo rirenge umwana abwirizwa kuronka icyo akora ataca aronse akora ataja kwirigara kandi agiye kwirigara ahazoharongera ibindi biganiro bitari vyiza ikigira kabiri ni uko abavyeyi bogerageza guha umwanya wo kuganiriza abana ariko kandi n'ugwaruka barafise uruhara rwabo kuko barabona abo bagendana baribo barategerezwa kumenya imigwi mibi bagendana n'imigwi myiza bagendana umupfasoni anasanga mu kurindira ko ibiruhuko bigera ishure ryose ryari rikwiye kuba rifise umurezi yize ivyerekeye inyifato n'imigenzo kugira yigishe abana ariko n'abarimu ko bafata abarerwa babo ishure ryose ryabwirizwa kugira umupsikologe scolaire kugira ngo yigishe ibijanye n'inyifato abana co kimwe n'abarezi kugira abarezi nabo bamenye ingene bafata abana babo kuko nta kaburimbo vyari vyiza ko ishure ryose haba hariho umuntu yize ibijanye n'inyifato n'imigenzo kugira ngo bigishe abana kandi bafashe n'abarezi kumenya inyifato babwirizwa kubwira abana mu bihe vy'uburuhuko cane cane bukuru abanyeshuri bahurikiye mu mashirahamwe atandukanye mu burundi bakora imirimo irimwo ukubakira abakene abageze mu zabukuru batishoboye ugusanura inyubakwa za leta zasambutse canke mu kibano ibi bikorwa hanini bikunze gushikirwa na leta amashirahamwe y'urwaruka amadini n'amashengero hamwe n'imvukira z'amakomine atandukanye eroje burikaneza ijwi rya amerika bamwe mu barobyi bo mu nkambi ya lusenda iri mu burasirazuba bwa repubulika ya demokarasi ya kongo bakorera imirimo yabo ku kiyaga cya tanganyika bahangayikishijwe na bamwe mu bana bo mu nkambi bicara basabiriza ibiribwa muri ibi bihe mu nkambi ya lusenda havugwa ikibazo cy'inzara ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika vedaste ngabo uri mu lusenda ugeze ku kiyaga cya tanganyika kiri mu birometero bigera kuri bitanu naho hubatse inkambi ya rusenda usanga hari abana benshi b'abahungu bamwe bari gufasha abarobyi kuvana imboga mu mato abandi nabo bavana ibikoresho mu mato mu gihe hari n'abandi baba bari ku rupangu rwa monisco basabiriza ibyo kurya kubera ibibazo by'inzara bahura nayo mu miryango yabo niyo nkuru gerari ni umwana uri mu kigero cy'imyaka cumi n'ibiri y'amavuko aba muri village ya cumi na gatatu yavuye iwabo aza gusabiriza kuri monisco mu gitondo ugiye no kuva mbyutse ni ugukaraba mu maso no kumanuka aha kwitanganika nyine kubamo n'ike kubera yuko ku murango umubyeyi ahita agenda mu ntuzenya iyo mu mirima nyimba kura imyumbati ibijumbu aba ari ibyo mu ijoro rero ibyo kugira ngo hari azanye ibyo mu ijoro natwe tuba turi ngaha kwihigira ibyo ku murango twebwe abana nkaje nazananye na petit frere wanje nguyu ngaha mucama wanje na na mubyeyi bagiye mu murima aha baza kuza ku masaha yo ku mugoroba inzara inzara yonyine ni jewe ku bwanje jewe niyo ituma je nza ngaha sadi mango pascal nawe ni umwana uri mu kigero cy'imyaka cumi n'itatu y'amavuko ahamya yuko ubukene bugaragara mu miryango yabo nabwo biri mu bituma bahora bajya gusabiriza kuri monisco no mu barobyi abana benshi twari tugomba mudufasha kubera hariho ababyeyi bamwe banywa inzoga nk'ubu ugasanga barapokeje amahera agaherera mu nzoga urumva abana bakaguma barahangayika ntacyo abaha avuye mu nzoga n'induru hariho bamwe bagera ino bakarara ino kubera bazi bageze iwabo n'induru bamwe mu barobyi bakorera kuri iki kiyaga cya tanganyika baganiriye na radiyo ijwi rya amerika bavuga yuko nyuma y'amezi ane impunzi zidahabwa ibifungurwa urujya n'uruza rw'abana rukomeje kwiyongera aho bakorera twebwe nk'abarobyi abana bara- baratugora kubera bava mu ikambi bazi bakurikiranye ingene boronka ingene bajya kubera mu ikambi atanja ziriyo badapokera twakira abana benshi ngaha kubera in- ubwinzi- kubera inzara mu ikambi batabapokeza badutura ibibazo yuko bafise inzara nyinshi rwose mu- mu ntuze mu mihiri iwabo icyo tubakorera mu mwanya haba hageze umwanya wo kurya turabaha bakarya Eh, kuko ntitwobirukana nabo Eh, baraza ngaha tukabafasha tukabaha ubugari bakajya bakadufasha kwinjiza ibintu mu bwato umuntu arose utuboga mu mazi tukabakurira duke kugira nabo baze gufungura mubona bituruka kuki kugira ngo baze kwirirwa ahangaha kugira baze kwirirwa ngaha biva ku nzara hari abaza bazanywe no kuyiba kuko bavu- babuze icyo barya n'abaza bazanywe n'inzara nyene tubasaba abantu nk'abantu baba babapokeza babajejwe bobagirira vuba kuko abantu bashaka gupfa n'inzara ngaha nyirahabineza anje ni umubyeyi wo mu nkambi ya rusenda asobanura yuko usibye kuba abana babo bajya bajya gusabiriza ku kiyaga cya tanganyika atewe impungenge n'indwara zishobora kwibasira bamwe muri abo bana bitewe n'ibyo baba bafunguye ikiyaga cyatanganyika n'umwana asigaye ajyayo agakubitwa kubera kugenda atoragura ububoga hasi ntacyo n'ubundi bitumariye kubera ko abana bagiye kwicwa na korera kubera ikibazo cyo kuyora imboga zamaze kuba nabi bakazirya zitanahiye kubera ikibazo cy'inzara umuyobozi uhagarara impunzi z'abarundi mu nkambi ya rusenda emmanuel ntirampeba nawe yemera yuko iki kibazo cy'inzara aricyo gituma abana benshi bava mu nkambi bakajya kuzerera ku kiyaga cya Tanganyika kubera ko abana atakazi baba bafise ngaha mu ngo usanga kenshi baguma batembera hariya rero kwitanganyika kubera ariho hasa n'aboneka udufi benshi uca usanga bagerageza kwitaho kuja hariya kugira ngo barabe ko yobona n'udufi mbere hari n'abagerageza no kuja mu mazi kugira ngo barabe ko bashobora kuronka agafi yozana muhira kugira ngo barabe ko hari ubwo botegura imfungugu urabona ko inzara idukubise amezi atatu abantu batararonka si ku kiyaga cya Tanganyika honyine hagaragara abana benshi muri ibi binzara ibasi inkambi ya Rusenda ahubwo hari n'abagaragara mu mirimo yo kwikorera amadafari abandi nabo bakagaragara mu mashyamba y'ibigazi batoragura imisi vedase ngabo ku bwa radiyo ijwi ry'amerika mu rusenda w'umuntara kivuye mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda usibye kutwumva ku maradiyo yanyu mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu ubu tugeze kuri wa mwanya tubagezaho ikiganiro ejo cy'urubyiruko rwo mu Rwanda
mu kiganiro cyo cy'uyu munsi tugiye kuganira ku ngingo irebana n'uburezi muri iyi minsi isi yose ihangayikishijwe n'icyorezo cya covid cumi n'icyenda giterwa na virusi yo mu bwoko bwa korona ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi mu rwanda reb cyashyizeho uburyo bwo kwiga binyuze mu itangazamakuru byaba ibikoresha amajwi cyangwa amajwi n'amashusho ni ukuvuga radiyo na televiziyo nyamara n'ubwo iyo gahunda yashyizweho haracyari ikibazo cy'uko hari bamwe mu bana batabasha gukurikirana amasomo kuko bavuka mu miryango ikennye idafite ubushobozi bwo kugura radiyo cyangwa televiziyo ugasanga ari uburenganzira bw'abo bana bwo kwiga burahutajwe kandi nyamara itegeko nshinga rya repubulika y'u rwanda ryo mu bihumbi bibiri na gatatu ryavuguriwe mu bibiri na cumi n'itanu nk'itegeko risumba ayandi mategeko mu ngingo yaryo ya makumyabiri rivuga ko buri munyarwanda wese afite uburenganzira ku burezi kandi akaba agomba kwiga amashuri abanza ku buntu cyane cyane mu mashuri ya leta ibi kandi bishimagirwa n'ingingo ya makumyabiri na gatandatu mu mame mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu mu kiganiro cy'uyu munsi turumva bamwe mu baturage bo mu karere ka gicumbi twaganiriye batubwira icyo babona cyakorwa ngo abana bose babashe gukurikira amasomo muri ibihe bya covid cumi n'icyenda turakomeza twumva ushinzwe uburezi mu karere ka rurindo atubwira uko bafasha abana bavuka mu miryango ikennye tuze no kumva bamwe mu banyeshuri bo mu karere ka ngororero batubwira uko muri iyi minsi bari gukurikirana amasomo ese wowe uduteze amatwi mu kiganiro cy'uyu munsi kivuga ku burenganzira bwa muntu ubona hakorwa iki ngo abana bavuka mu miryango idafite ubushobozi babashe nabo gukurikirana amasomo muri iyi minsi ya virusi ya korona twandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ari zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri nimero yacu ya watsapu ari zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe wadusanga kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram ndetse na twitter ibitekerezo byanyu nimukomeze mubyohereze turaza kugira akanya ko kubisoma
kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo
mu gihe ikigo cy'igihugu gishinzwe uburezi mu rwanda reb cyashyizeho gahunda yo kwiga binyuze mu itangazamakuru bamwe mu baturage bo mu murenge wa nyamiyaga mu karere ka gicumbi barasaba leta ko yabagura radiyo cyangwa televiziyo cyangwa se igafungura amashuri kugira ngo abana babo nabo babashe kugira uburenganzira ku burezi babe babona uburyo bwo gukurikira amasomo muri ibihe bya virusi ya korona aba baganiriye na mugenzi wacu pacifique nkuru nziza reka tubumve
keretse wenda nk'uwama nk'ubufasha bwa radiyo bakajya bigira kuri radiyo wenda naho ubundi rwose basubiye inyuma nta kintu bajya bumva nese radiyo na televiziyo ko ntabyo mfite keretse wenda nk'ubama nk'ubufasha nk'iyo radiyo nkaba nyifite bakajya bigiraho ariko rero ntayo mfite nta bushobozi mfite rwose ubundi biterwa n'ubushobozi nkanjye nta radiyo mfite kandi mfite umwana wiga numva badukopara nka leta yadufasha n'ubundi yaradufashije ikatugurira radiyo cyangwa ikazidukopa tukajya tuzishyura buke buke cyane cyane bisabwa kugira ngo bibe bareba ukuntu bakwegeranya bakagura izo televiziyo cyangwa se n'ayo maradiyo bakabona ukuntu bafata izo nyigisho radiyo niba ntazo bafite bagomba kwegera abazifite kugira ngo bikorwemo neza byose bakajya baterane bateraterana urabona hari ukuntu bagenda babaha ibitabo hari iyo ari iby'imibare utwana nk'utu ngutu twiga mu wa mbere no mu wa kabiri hari igihe tubona akanya tukagira tu bagafata igitabo bakareba ibyo abarimu babigishije cyangwa amakaye n'uko tubibona icyo bakora ababyeyi babafasha muri iyo myigire yabo mu gihe bari mu rugo bakajya bafata udukayi mu gihe barangije imirimo ikigoroba abanyeshuri bagafata udukayi nimugoroba ababyeyi bakabigisha bimwe byo bagiye bazi mu gihe wenda umubyeyi ari ntacyo azi yakora ashobora kujya kwigira ku ngo- ku rugo baturanye wenda rufite radiyo akagenda akicarana n'abandi bana bakigira kuri iyo radiyo bafite muri urwo rugo baturanye naho naho yakiga ashobora no kwiga gufata amakaye yakoresheje akajya asubiramo mu byo bari barize numva gufata amakayi bakagenda basubira mu byo bize ari byo byiza Ba- bajya baba- bajya baduha umwanya w'ikigoroba kuko aribwo tuboneka bakatubwira n'igihe bigira bagenda bakicara ku baturanyi nuko ba- bakigana n'abandi abana bari mu- batoya barimo kwi- ba- barimo gusubira mu makayi yabo bakiga nabyo turabigerageza nk'ababyeyi uriya ntabwo tuba tujyana umwana azasubira inyuma burundu burundu turabigerageza ariko kubera n'imibereho tuba dufite akenshi na kenshi nk'abayobozi bacu baba ba- baturi hafi bajya bareba nk'izo ngo zimeze z'icyo bakaduha akaradiyo nk'ubu umwana wanjye yigaga mu wa gatatu bari kuyasubira inyuma ubu niyo mubajiye ati ngandika izina ryawe ni ibintu bimurimo ku- kumuva kure kubera ko adaheruka guhugura
abaturage bati kereka batanze amaradiyo n'amateleviziyo ku miryango ikennye ku buryo nabo abana babo babasha kwiga abandi nabo bati bafungure amashuri hajye higa bake bake ariko natwe abana bacu bavuka mu miryango ikennye babashe kwiga turakomeje n'ikiganiro cy'uyu munsi ngarukakwezi kivuga ku burenganzira bwa muntu aho uyu munsi turi kuganira ku burenganzira bwo kwiga aho usanga muri iyi minsi abana bakomoka mu miryango ikennye baba batabona uko biga kubera ko biri gukorerwa mu itangazamakuru kandi bakaba bavuka mu miryango idashobora kugura radiyo cyangwa televiziyo ese wowe udukurikiye muri uyu mwanya ubona ute gahunda yo kwiga ku bana bavuka mu miryango ikennye dusangiza igitekerezo cyawe urugero cyangwa inyunganizi utwandikira ubutumwa bugufi kuri telefone ngendanwa ari zeru karindwi makumyabiri n'umunani zeru kabiri mirongo inani na kabiri mirongo itatu na kabiri cyangwa se kuri nimero yacu ya watsapu ari zeru karindwi mirongo inani na karindwi mirongo itanu n'umunani cumi na kane cumi na rimwe wadusanga kandi no ku mbuga nkoranyambaga zacu arizo facebook instagram ndetse na twitter muri studio nakiriye mugenzi wanjye ukeza christera agiye kutugezaho ibitekerezo mwamaze kutugezaho muri iki kiganiro kivuga ku burenganzira bwa muntu aho turi kuganira ku ngingo irebana n'uburezi cyane cyane ku burenganzira bwo kwiga ku bana bavuka mu miryango ikennye christera nguhaye ikaze mugenzi wanjye arakoze rero bakunze b'ikiganiro mudukurikiye hari ubutumwa tumaze kwakira kuri iyi nsanganyamatsiko iri kugaruka ku kwiga hifashishijwe ikoranabuhanga aho turi kwibaza tutese mubona gute gahunda yo kwiga binyuze mu itangazamakuru ku bana bavuka mu miryango idafite ubushobozi ubu butumwa turi kubwakira binyuze kuri nimero ya whatsapp y'ikiganiro ejo ariyo zeru karindwi umunani mirongo irindwi na gatanu mirongo inani na rimwe mirongo ine na rimwe rimwe twihuse teonest w'amahoro rikayonza yagize ati uretse kutabona ibikoresho mu buryo bufatika nk'insakazamajwi ikindi kibazo ni ikibazo cy'ubushobozi bwo mu mutwe ku babafasha ikindi uwigariye ibyo aba yumvishe aba adafite uwari busobanuze ntegereje imana seti uri i kigali waravuga ko kwigira ku ikoranabuhanga abona nta musaruro ati kuko ntagenda umva abana bafashe umwanya ngo bige bifashishije radiyo cyangwa televiziyo nta musaruro wabyo ku bana badafite ubushobozi naho bagabo jackson waravuga ko nta musaruro biri gutanga mu cyaro ati kuko nta bikoresho byo kubafasha bafite dukomeza dushima imana pacifique uherereye mu karere ka kamonyi mu murenge wa rugarika yagize ati kwigira ku ikoranabuhanga ku bana iwabo badafite ubushobozi kuri njye mbibona nk'aho bidahari kuko nk'abana bo mu cyaro ababyeyi barabakoresha ikindi ni ibikoresho byo kwifashisha nka radiyo televiziyo kuko imiryango imwe n'imwe itabifite gasasira teogene waravuga ku gahunda yo kwigira ku ikoranabuhanga ari nziza cyane ati nubwo bikigoye ku bana mu mashuri abanza kurikira ijwi ry'urubyiruko mu kiganiro ejo christera urakoze cyane ku bw'ibyo bitekerezo wakusanyije ariko ndagira ngo mbere y'uko ah, nkurekura ngo ujye gusoma ku mazi mbanze nkubaze ese wowe urabona iyubahirizwa ute ry'uburenganzira bw'umwana ku burezi muri iyi gahunda yo gutangira uburezi mu itangazamakuru iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'abana buri kubahirizwa ariko ntitwavuga ko ari ijana ku ijana biturutse ku ki kuko hari abana bamwe na bamwe badafite ubushobozi cyangwa ibikoresho runaka bafata ba- bagera kuri ubwo burezi urugero hari abana mu miryango nko mu cyaro hari abana nk'uko byakunze kugaragara imiryango yabo idafite iyo radiyo cyangwa iyo televiziyo kimwe n'uko hari abagaragaje ikibazo cy'amashanyarazi badafite ubona hakorwa iki rero kugira ngo izo mbogamizi zivanweho kugira ngo izo mbogamizi zivanweho icya mbere ni uko hari porogaramu nyinshi zitandukanye none se ubu amashuri abana bazigirwamo ntarimo arazamurwa kugira ngo ubucucike bugabanyuke ibyo byose birimo birakorwa n'ababyeyi n'ibyo rero mu midugudu dutuyemo hari ubufatanye ubufatanye burashoboka ndetse na leta ikadufasha ariko cyane cyane ababyeyi baturanye mu midugudu bagafashanya urakoze cyane christera mu gihe mu rwanda ubumenyi bw'amasomo atandukanye bukomeje gutangirwa kuri radiyo na televiziyo hamwe na hamwe mu turere batangiye gukoresha uburyo bunyuranye ngo bafashe abana bavuka mu miryango ikennye kuba babona insakazamajwi cyangwa insakazamashusho kugira ngo babashe kwiga urugero ni mu karere ka rulindo gaherereye mu ntara y'amajyaruguru y'u rwanda aho batanze radiyo ku miryango irenga ijana mu rwego rwo gufasha abana bayivukamo gukurikira amasomo muri ibi marike rero isingizwe yaganiriye na bwana jean denis nuwayo ushinzwe uburezi muri aka karere maze amusobanurira byinshi
murakoze mu karere ka rurindo twahise dutangira uburyo bwo kubafasha icya mbere twakoze twabanje kwegera ababyeyi noneho twiyambaza abakangurambaga bo gusoma no kwandika ndetse n'abajyanama b'uburezi tugira mu mirenge no mu tugari kugira ngo badufashe gushishikariza ababyeyi gufasha abana kubona umwanya mu byo dukora icya mbere twafashe telefoni muri buri murenge nibura ni magana abiri mirongo ine dufatanyije n'abafatanyabikorwa abo turafatanya gukurikirana uburyo abana bafashijwe muri mu cyumweru tugabana imirenge tugahamagara tukareba babashije gufasha abana abana babonye umwanya wo gukurikira amasomo ikindi dufatanyije n'umushinga mureke dusome twatanze radiyo ijana mu miryango ijana ndetse hari n'undi mufatanyabikorwa twabonye wahaye imiryango cumi n'itanu itishoboye mu murenge wa rusiga radiyo icyumweru gishize ndetse no mu cyumweru gitaha ku bufatanye na nidoro abana bafite ubumuga badafite radiyo bashobora gukurikira radiyo nabo tuzabaha radiyo kuwa gatanu w'icyumweru gitaha ikindi ku bufatanye n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi reb abana batabona hari ibitabo byateguwe by'ikinyarwanda icyongereza n'imibare ku buryo bakoresha burayi birumvikana hari byinshi mwakoze ariko ubu ngubu nditsitsa cyane kuri ba bana baturuka mu miryango ikennye kugeza ubu ngubu batari babona radiyo cyangwa se bazibonye batinze abo ngabo bo uburezi bwabo bwifashe gute muri ibi bihe nibyo koko hari imiryango idafite radiyo yewe hari n'abavuga ngo bakoresha telefone ariko ugasanga telefone zifitwe n'ababyeyi ababyeyi bigiriye mu mirimo bagenda bajyanye telefone twarabatekereje dusanga nubwo turi gutanga amaradiyo ariko ntitubasha kubageraho bose noneho ku mashuri dushyiraho uburyo bwo gutiza ibitabo abana batoya ababyeyi baraza bakabatirira hanyuma abiga mu mashuri yisumbuye umwana akizira ku ishuri bagashyiraho uburyo bwo gukaraba Uh, turi kugenda tugana ku musozo ni izihe mbogamizi mugihura nazo muri aka karere ka rurindo kandi ni gute mwiteguye nyine guhangana nazo kugira ngo uburezi uh, bugere ku bana bose muri ibi bihe imbogamizi za mbere hari yuko hari imiryango idafite radiyo ntigire iyo telefone ntigire ni- n'izo televiziyo indi mbogamizi cyane cyane tuyikura ku bisubizo abana baduha. muri za telefone duhamagara buri cyumweru Ah, batubwira imbogamizi bagira imbogamizi batugira iya mbere nk'abo bana cyaro mu gitondo baba bari mu mirimo Ah, indi mbogamizi ihari navuga ni uko i- amasomo anyuraho anyuraho igihe gitoya cyane bisaba ko hari umuntu ugomba kumufasha iruhande rwe umubyeyi se ubibashije cyangwa se undi muntu wo muri urwo rugo ushobora kuba yafasha abo bana nka bakuru babo bakabafasha gukurikirana amasomo ari kunyura ku maradiyo babakoresha imyitozo bahawe ndetse babasobanurira kurushaho rero mu buryo bwo guhangana nabyo eh, icyo dukora icya mbere ku bijyanye no ku bushobozi tugenda tugerageza mu bushobozi duhabonye n'abafatanyabikorwa kubaha amaradiyo tukayabagezaho ikindi mu bijyanye n'ingengabihe nubwo bari- bakora imirimo tugerageza gushishikariza ababyeyi kumva ko abo bana nubwo baje batari ku ishuri ariko babifate nk'aho muri ya minsi bajyaga ku ishuri hari imirimo babafashaga birumvikana ariko babahe n'umwanya wo gukurikirana amasomo Eh, ikindi tubashishikariza cyane cyane ababyeyi ni ugukomeza guha abana uburere uburere abana ntibajye mu businzi ntibajye mu buraya bakomeze kwigishwa ahangaha ni narwo ruhare rw'umubyeyi cyane rukenewe cyane kugira ngo abana bazongere gusubira ku ishuri nta kibazo cyabayemo abana bose bagaruke ku ishuri arakuze cyane umuyobozi ushinzwe uburezi mu karere ka rulindo aho asobanuye ko bahaye ababyeyi bo mu miryango ikennye inyakiramajwi kugira ngo abana bose bige kandi batanze na telefone ku bakangurambaga b'uburezi mu mirenge kugira ngo zijye zibafasha gukurikirana imyigire y'abana ikindi kandi asoje atanga icyizere ko n'abana bafite ubumuga nabo bagiye guhabwa uburyo bubafasha gukurikira amasomo reka rero nsabe mizero kirisipe uri ku buhanga bw'ibyuma dushyiremo indirimbo yitwa kutigabira agatsindwa ni iy'abakimaze origino ndagaruka dukomeza n'ikiganiro ejo mu kanya
nakunze mukobwa nawe arankunda yanyandikira akabaruwa nkabura uko ngasoma nkajya gusomesha abasomera bakasomera bansinege
kuva mu mpera z'ukwezi kwa werurwe ubwo icyorezo cya covid cumi n'icyenda cyageraga ku butaka bw'u rwanda leta yafashe umwanzuro wo kuba ifunze amashuri ariko ishyiraho gahunda yo kwiga binyuze mu itangazamakuru ariko iyo urebye usanga abana bose atari ko bakurikira aya masomo kubera impamvu zitandukanye zirimo n'ubukene bw'imiryango baturukamo umunyamakuru w'ikiganiro david hitimana yanyurukiye mu karere ka ngororero mu murenge wa hindiro maze aganira na bamwe mu bana ndetse n'ababyeyi yahasanze bamugaragariza zimwe mu mbogamizi bahura nazo mu kwiga hifashishijwe radiyo na televiziyo reka tubumve nta muriro dufite nta na radiyo tugira bacuranga telefone gusa kandi ntabwo mba mpari nagiye nko mu kirago aba ni bamwe mu bana b'abanyeshuri biga mu mashuri abanza twasanze mu murenge wa hindiro ho mu karere ka ngororero mu ntara y'uburengerazuba bw'u rwanda bamwe dusanze barimo kwikinira umupira w'amaguru bakunda kwita karere abandi barimo kwikinira biye iyo muganira bamwe bakubwira zimwe mu mpamvu zituma bigira kuri radiyo ndetse no kuri televiziyo abandi bakakubwira impamvu batajya bakurikira amasomo kuri radiyo cyangwa se kuri televiziyo ntabyo tugira ari radiyo na televiziyo ntabyo tugira cyangwa telefone impamvu nyine dukurikira amasomo kuri radiyo ni ukugira ngo twongere twibuke apana kugira nyine kuvetera mu rugo hari ukuntu utiga ugasanga nyine uravetera nyine ntubasha kwibuka amasomo n'inyuma ahagana ku isaa yine n'iminota cumi n'itanu za mu gitondo nibwo nari nsese kayihindiro ikirere kirimo akazuba kavanzemo n'ibicu nibyo byarangaga aka gace gaherereye mu misozi miremire aba bana bari mu kigero cy'imyaka hagati ya cumi na cumi n'ibiri bavuga ko imbogamizi ahanini bahura nazo ari ukubura kwa radiyo na televiziyo bakurikiriraho amasomo yabo dore ko nta n'umuriro bafite muri aka gace ibindi reka tubumve kuri ngewe nta mbogamizi bingiraho ariko nyine hari igihe wumva abandi bana wenda bavuga hari abavuga icyongereza nyine bihuta noneho ugasanga hari abandi bana bijyaho imbogamizi ugasanga barihuta ugasanga hari abandi batacyongereza neza ugasanga nyine babyumva neza nyine bajya bagenda gahoro gahoro kugira ngo nyine abandi nabo babashe kumva neza hari ukuntu nyine tujya kwiga imbogamizi z'ukuntu bavuga bakavuga nyine bihuta bagira gute muri make ntabwo ariko tubasha kubyumva nyamara ngo nubwo bano bana bamwe babona uko bakurikira amasomo yabo abandi ntibabibone ndetse bamwe bikaba bibafasha kuzasubira ku ishuri bikabafasha gukomerezaho amasomo yabo nta mbogamizi abandi bakaba babona bazaba barasubiye inyuma mu byo basaba leta ni uko yaborohereza abadafite ubushobozi bwo kugura radiyo cyangwa gutunga televiziyo bakaba baziba ndetse abandi bagasaba ko bibaye byiza babaho umuriro w'amashanyarazi hari n'ibyo kandi bakomeza basaba ababyeyi nkabasaba ibikoresho radiyo tukajya tubasha kumva amasomo ababyeyi ikintu nabasaba cyangwa ababyeyi muri rusange ni uko bafata abana nyine bakabwira ati musubire muri ya masomo mwigaga cyangwa se mujye kureba bagenzi banyu mubashe kwigana kuduha umuriro tukajya ducomeka wenda tukumva no kuri telefone nubwo aba bana bakomeje kutuganiriza zimwe mu mbogamizi bahura nazo haba ababona uko biga n'abatabona uko biga bamwe mu babyeyi twaganiriye nabo batugaragarije ko ikibazo bafite ahanini ari ukubura amaradiyo cyangwa se kubura umuriro w'amashanyarazi abafite amaradiyo kandi nabo bavuga ko hari igihe amabuye bashirana bakabura ubushobozi bwo kugura andi ubwo amaradiyo bakayabika bagaterera iyo ihindura ho mu karere ka ngororero mu burengerazuba bw'u rwanda ngenari david hitimana intumwa y'ikiganiro ejo kuri radiyo ijwi rya amerika turabashimiye cyane aba banyeshuri ndetse n'ababyeyi babo aho basobanura ko kutiga kwabo muri iyi minsi kuri guterwa n'ubukene kuko badafite ubushobozi bwo kuba bakigurira radiyo cyangwa televiziyo yewe ndetse ugasanga n'ababifite kubera aho batuye nta muriro uhari rimwe na rimwe bibapfira ubusa muri studio rero reka nongere nakire mugenzi wanjye chrisitela uwikeza atugeze ibitekerezo mwatugejeho mu kiganiro cy'uburenganzira bwa muntu cyatambutse mu kwezi gushize aho cyagarukaga ku burenganzira bw'umurwayi
jaime urakoze cyane rero bakunze b'ikiganiro mudukurikiye nongeye kubaha ikaze nanone rero nk'uko mumaze kubimenyera rimwe mu kwezi tubagezeho ikiganiro ku burenganzira bwa muntu ubutumwa ngiye kubagezaho ni ubw'ikiganiro cyagarukaga ku burenganzira bw'umurwayi aho twibazaga tuti se mubona gute iyubahirizwa ry'uburenganzira bw'umurwayi n'impamvu ituma benshi mu barwayi batabuharanira didas nemeye mukiza uherereye mu karere ka burera yagize ati ku bijyanye n'uburenganzira bw'umurwayi akenshi umuntu urwaye amenya umuti yandikiwe ageze kuri farumasi ati kuko nibwo byibura asobanurirwa iby'umuti yandikiwe bitewe n'indwara haguma evariste uri i kigali we yagize ati abantu bakoresha ubwisungane mu kwivuza buzwi nka mituwere de sante ntibitabwaho nk'uko bikwiriye akenshi bandikirwa imiti iciriritse gusa iyo ugize amahirwe ugahura n'umuganga mwiza akwandikira imiti myiza
tubashimire bagenzi bacu batugejejeho ikiganiro ejo inshuti zacu mu masegonda make cyane ndabasigira bagenzi banjye baduteguriye ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro yari jyewe edi rwema mwari kumwe mbasezera